radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya show twelve kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu karere ka Kisoro muri Uganda turumvikanira kuri FM 88 n'ibice icyenda radiyo ijwi riyobora kuri interineti mu rusange kuri weshatu radiyo yacu viwe kadomo komu ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ingingo z'ingenzi mu Burundi umubare w'abana bata amashuri uriyongera cyane mu ntara ya Kayanza kubera twari tubayeho mu buzima bubi mvuye ku ishuri nkabura ibyo mfungura saa sita papa yaradotaye yaragiye ntabwo ntituziyare
uyu ni umwe mu bana bavuye mu ishuri batarangije kwiga aho nyine mu ntara ya kayanza abimukira cumi n'icyenda baguye mu nyanja ya mediterane bagerageza kwambuka bajya ku mugabane w'uburayi naho hano muri amerika perezida joe biden yatangaje ko serwakira yibasiye leta ya mississippi iri ku rwego rw'ibiza aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato abimukira cumi n'icyenda baturutse mu bihugu byo muri afurika wo munsi y'ubutayu bwa sahara baguye mu nyanja mediterane nyuma y'uko ubwato barimo burahamye muri iyo nyanja nyine banyuragamo berekeza mu butaliyani umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu watangaje ayo makuru wavuze ko bari bavuye mu gihugu cya tunisiya mu minsi nishize ubwato butanu butwabimukira bwarohamye muri iyi nyanja buturutse mu mujyi wa sfax abagera ku icyenda baguye muri izi mpanuka abandi mirongo itandatu na barindwi baburirwa irengero muri iki gihe ubwato bwerekeza mu butaliyani bukomeje kwiyongera Ramadan Ben Omar ukorera umwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ko abarinda imipaka yo mu mazi muri Tunisia babashije kurokora abantu batanu bari mu bwato bwahagurukiye ahitwa Mahdia ubutegetsi bwo muri tunisiya ntibwabonetse ngo bugire icyo butangaza kuri iyi nkuru ariko abarinda imipaka yo mu mazi muri tunisiya bavuze ko mu minsi ishize bashoboye guhagarika ubwato bugera kuri mirongo inani batamuri yombi abimukira bagera ku bihumbi bitatu baturutse mu bihugu byo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara
washington ijwi ry'amerika perezida wa sudani general abdel fatah al burhan kuri iki cyumweru yatangaje ko igisirikare cy'igihugu cye kigiye kuyoborwa na leta nshya ya gisivili mu ijambo rye ribanziriza ivugururwa ry'inzego za gisirikare n'iz'umutekano i Khartoum mu murwa mukuru General Abdel Fattah al-Burhan yavuze ko igihugu cye kizubaka igisirikare kitazivanga muri politike kandi kizewe n'abaturage ba Sudani kuba kizatanga umusanzu wo kubaka igihugu kigendera kuri demokarasi hashize umwaka igisirikare giherutse ubutegetsi muri iki gihugu ubu cyemeranyije n'inzego za gisivili n'abandi banyapolitike gushyiraho leta nshya y'inzibacyuho n'itegeko nshinga rishya rizatangazwa mu kwezi gutaha Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki cyumweru yatangaje ko serwakira yibasiye ibice bimwe bya leta ya Mississippi kuwa gatanu w'icyumweru gishize igahitana abantu makumyabiri na batandatu n'undi umwe muri leta ya Alabama iri mu rwego rw'ibiza ibice byatangajwe ko byabayemo iki kiza bigera kuri bine ni Carol, Humphreys, Monroe na Shaky imijyi ya Rolling Fork na Silver City iri mu yibasiwe cyane n'iki kiza iri tangazo rya perezida Joe Biden rirategeka ko hatangwa amafaranga y'ingoboka yo gutabara abazahajwe n'iki kiza harimo n'ayo gufasha gutanga imyenda ku bayifuza biteganijwe ko minisitiri wa amerika ushinzwe umutekano imbere mu gihugu Alejandro Mayorkas n'umuyobozi ushinzwe ibyerekeye ibiza n'ubutabazi Dean Criswell bari busure leta ya Mississippi kuri iki cyumweru Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika yakirenjeje ibikorwa by'abashinjacyaha bakora iperereza ku ruhare akekwaho mu gitero cyagabwe ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika tariki esheshatu z'ukwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe avuga ko bizarangira abaye umwere ahagaze imbere y'imbaga y'abamushyigikiye yakoraniye mu mujyi wa Waco muri leta ya Texas ejo kuwa gatandatu Trump yashyize ikiganza cye ku mutima ahagarara yemye mu gihe korali y'abafungiwe kugira uruhare muri icyo gitero yaririmbaga indirimbo bise ubutabera kuri bose muri iri koraniro igihe iyo korali yaririmbaga indirimbo yubahiriza igihugu amashusho y'ibyabaye muri icyo gitero yagaragazwaga kuri za ekara nini zagaragazaga kandi amashusho ya Trump igihe yarahiriraga kuyobora Amerika iyi niyo mitingi ya mbere Trump akoresheje yo kwiyamamariza kuzahagararira abarepublikani mu matora ateganijwe umwaka utaha mu ijambo rye yanenze cyane abamukoraho iperereza avuga ko we n'abamushyigikiye barimo gutotezwa mu rwego rwa politike yabwiye ikoraniro ry'abamushyigikiye ko abo yise abanyabyaha bagamije kubangamira urwego rw'ubutabera bazakorwa n'isoni kandi ko we n'abamushyigikiye bazegukana intsinzi ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobas voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru havugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu Burundi mu ntara ya Kayanza aho abanyeshuri barenga ibihumbi bitanu bo mu mashuri mato n'ayisumbuye ari bo bavuye mu mashuri mu gihe cya mbere cy'umwaka w'amashuri w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ubukene mu miryango n'ababyeyi bataramenya akamaro k'ishuri ni bimwe mu bituma aba bana bava mu ishuri ari benshi inkuru ya Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda intara ya Kayanza ni imwe mu ntara z'Uburundi zifite abantu benshi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda iyo ntara yari ifise abantu ibihumbi majana umunani n'umwe n'amajana atanu na mirongo ine na bane n'amajana atandatu na mirongo itanu kuri kilometero kwadaratu iyo ntara nk'uko ibiharuro by'ikigo istebu kibyerekana izi ubugira gatatu mu gihugu cyose mu ntara zifise abantu benshi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani muri rusansuma iheruka mu burundi intara ya kayanza yari ifise abantu ibihumbi majana atanu na mirongo umunani na bitanu n'amajana ane na cumi na babiri ikagira abantu majana ane na mirongo irindwi kuri kilometero kwadaratu iryo gurirana ry'abantu ku rugero rudasanzwe rituma haba ubukene mu miryango amatati y'amatongo be n'abana baheba amashuri ku bwinshi nk'uko ikigo istebu kibivuga mu gice cya mbere cy'amashuri mu ntara ya kayanza mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abana ibihumbi bitanu n'amajana atatu na mirongo itandatu n'indwi nibo bari bamaze guheba amashuri mato mato n'ayisumbuye ku banyeshuri ibihumbi ijana na mirongo icyenda n'indwi n'amajana atatu na batandatu baharugwa muri iyo ntara urongoye igisata c'indero mu ntara ya kayanza hatugimana desire niwe yabimenyesheje ijwi rya amerika ubwo bukene burangwa mu miryango nibwo bwatumye uno mwana adandaza ibitunguru mu mabarabara y'igisagara ca kayanza aheba amashuri kubera twari tubayeho mu buzima bubi mvuye ku ishuri nkabura ibyo mfungura saa sita papa yaradotaye yaragiye ntabwo ntitutsi yaje hanyuma nyine byanduka birananira impande y'ubwo bukene burangwa mu miryango hatungimana desire arerekana ibindi bituma abana baheba amashuri ku bwinshi mu ntara ya kayanza hariho no kutamenya akamaro k'ishuri kuko umwana araheba akajya muhira akagumaho umubyeyi ntanabaze ntanamenyeshe ishuri ariko harimo n'ibi byo guhurumbira amaronko n'ibisagara ku bana bamwe bamwe babona ko umenga barambiwe ku ishuri ariko bagiye mu bisagara nka za bujumbura n'ahandi ubuzima bwonyaruka iyindi mvo ni uru rudandazwa ruto ruto rubera mu bisagara ibi byacu bito bito no ku mabarabara mu makomine amwe amwe nka za matongo aha mu kayanza n'ahandi mu runani bafashe bige nabo nyene mu matohoza bakoze basanze ubukene buri ku rugero runini mu bituma abana baheba amashuri jean samanda ararongoye urwo runani arerekana n'izindi mvu nko ku bakobwa hariho abaheba kubera batwaye inda z'inshushu cyangwa naho ugasanga bagiye kurongorwa hataragera hariho n'izindi mvu nazo nyine usanga zifatiye ku mubano mubi hagati y'ababyeyi cyane cyane aba babyeyi bubatse bidaciye mu mategeko cyangwa naho nyine ugasanga bifatiye no ku banyeshuri aho baheba kubera babona yuko bananiwe rwasa pascal aserukira ababyeyi aho mu kayanza arerekana icyo bakora kugira abana ntibabandanye guta ishuri n'icyo leta yari ikwiye gukora mu maguru mashya icyo dufasha turahimiriza abana kugira ngo bareke kuza barava mu mashuri cyane cyangwa iyo bavuye mu mashuri tukaza turabakurikirana tukagana mu mihana tukabahanura kugira turabe yuko bugaruka mu mashuri uwo mugambi wa leta wo kugaburira abana ku mashuri nk'aha kubera turi mu karere kakunda guhindagurikamo ibihe uruzuba rukaba rwinshi cyane ntitwimbure bazadufasha bakaza barazana izo rya hafi na hafi kugira ngo abana bazaronke utwo bafungura n'urongoye igisata c'indero mu ntara ya Kayanza Desire Hatungimana arerekana icokorwa kugira ako kageso gatuzwe burundu icya mbere jewe mbona nuko twese abajeje kurerera Burundi twobigira umwitwarariko ubwa mbere abigisha barezi hagize umwana heba mu maguru masha tugaca dutuma ko umuvyeyi wiwe kugira dufashanye kumugarura hakiri kare agasubira mu ishuri ubwa kabiri nuko abajejwe indero ku mashure bofashanya n'amakomite nshingwashure mu guhimiriza abavyeyi kugira bategere neza akamaro k'ishuri ikindi nuko umwana agiheba abajeje intwaro ku mutumba bose baza ku ishure kubaza ibyabaye amatoza yakozwe n'urani bafashe bige mu gihugu cyose mu gice cya mbere c'amashuri yerekana ko abanyeshuri ibihumbi mirongo irindwi na kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na babiri aribo bahevye ishuri intara zitatu ziza imbere n'ikirundo hahevye ibihumbi indwi n'amajana icenda na mirongo umunani n'icenda ngozi ni ibihumbi indwi na cumi n'umwe na rutana ibihumbi bitanu n'amajana indwi intara ya bururi niho hahevye abana bake bangana n'igihumbi n'amajana na cumi na batatu muri urwo rurani bafashe bige babona ko umuturama ari uko leta yogaburira abana ku mashure impande naho yo kutarihisha amahera y'ishuri abari mu mashuri mato mato urwo runani rubona ko leta yari ikwiye no kubaronsa ibikoresho by'ishure bitagenze uko urwo runani rubona ko abana b'uburundi bazobandanya guheba amashuri ku bwinshi mu nyuma leta igakoresha uburyo bw'umurengera mu kurwanya inkurikizi zituruka kuri abo bana baheba amashure desire atungimana kigali ijwi rya amerika tuve mu burundi tujye muri uganda aho perezida yoweri museveni w'icyo gihugu n'umuhungu we general muhozi kainerugaba bakomeje guteza urujijo ku rubuga rwa politike muri icyo gihugu nyine mu gihe hasigaye imyaka hafi itatu ngo amatora y'umukuru w'igihugu abe umunyamakuru w'ijwi rya amerika ignatius bahizi i kampala
ibyo ni ibihumbi by'abanyagihugu bo mu karere ka sebeyi mu burasirazuba bwa uganda bakira generali muhozi kinerugaba umuhungu wa perezida museveni ubwo yabasuraga mu kwezi gushize uyu nyuma yaje kugeza ijambo kuri iyi mbaga ariko mu buryo butaziguye benshi bakunda kwita imvugo ya politiki I'm here to interact with the young people of Sebei, to talk to you and be close to you.
ati ndi hano kugira ngo dusabane n'urubyiruko rwo muri aka karere ka sebeyi uru ni urugero ruto rw'urukundo abaturage ba uganda badufitiye reka rero dukomeze kubana hafi kandi nzi neza ko tuzubaka igihugu cyacu kuruta uko kiri ubu ngubu even more great than it is.
generali muhozi yatangiye kugaragaza ko afite inyota yo gusimbura se mu butumwa butandukanye yagiye anyuza ku mbuga nkoranyambaga zirimo twitter guhera mu mwaka ushize hagati muri uku kwezi nibwo yeruye yandika ku rubuga rwe rwa twita ko bidasubirwaho azaba umukandida mu matora yo mu wa bibiri na makumyabiri na gatandatu mu bisanzwe amategeko ya gisirikare muri uganda ntiyemerera umuntu ukiri umusirikare kwivanga no gukora ibikorwa bya politiki ijwi rya amerika ryegereye bernard sabiti umusesenguzi mu bya politiki rimubaza impamvu umuhozi akora politiki kandi akiri umusirikare iby'ubutegetsi bwa uganda uko bigenda amategeko ndawaraye buri muntu wese hari bamwe basa n'abayari hejuru umuhuza of course ni umwe muri abo ngabo biriya bintu avuga no kwandika bivuzwe n'undi munyagisirikare mugenzi we yana arafunzwe generali mugisha muntuhoze ari umugaba w'ingabo za uganda ubu akaba ari perezida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya alliance for national transformation avuga ko ibyo umuhungu wa museveni akora ari ikimenyetso kigaragaza uko tubaha amategeko muri uganda gusanga umujenerali w'ingabo anyuranye n'amategeko y'igihugu akivanga muri politiki mu gihe acyambara umwenda w'ingabo kandi umuyobozi mukuru w'igisirikare ariwe perezida minisitiri w'ingabo na komite ishinzwe igisirikare mu nteko ishinga amategeko ntagire icyo babivugaho byerekana ko politiki ya uganda ikijegajega kandi ihagarariye ku muntu umwe nta kuntu ushobora kugira igihugu gihamye gifite inzego zikomeye ibintu nk'ibi bikabaho ntagire igikorwa ijwi rya amerika ryagerageje gushaka igisubizo cy'umuvugizi w'ingabo za uganda generali felix kuraige ariko ntibyakunda kuko atitabaga telefoni ye ariko mu bihe byashize yavuze ko ibyo generali muhoza akora abikora nka muhozi atabikora nk'umusirikare hagati aho generali kahinda utafire wasezereye igisirikare kandi akaba ari umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka riri ku butegetsi NRM we amaze iminsi azunguruka igihugu ashaka abantu bashyigikira ko Perezida Museveni w'imyaka mirongo irindwi n'umunani yongera guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu inshuro ya karindwi mu wa bibiri na makumyabiri na gatandatu ibi byaba bivuze ko Museveni n'umuhungu we barimo guhatanira ubutegetsi Bernard Sabita arongera ati ariko iyo perezida ahindutse rega buriya aba agahindutse aba bantu bafite ubutunzi bwabo mu gihugu se bariya bajyanye na se mu ishyamba gufata ubu butegetsi ntabwo bisiga neza uyu muhungu ko yabatwara so abo bo bashaka kugira ngo perezida museveni akomeze bene hari abandi banacane bakiri bato bakaba bibwira ko ubundi umuhungu ahagiye wenda nabo baboneraho nabo bagatangira sisitemu yabo Abel Bizimana ni umwe mu bayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi NRM bo mu karere k'uburengerazuba wagaragaye ko ashyigikiye generali muhozi na se ese atekereza iki kuri iki kibazo ishyaka rya NRM na n'ubu riracyadushyize mu rujijo aho bacecetse badashaka kwerekana ko hari igihe kizagera bakifuza undi muyobozi kandi ukwiriye kuba arimo gutozwa ko ntabwo navuga ngo turamushyigikiye ko na arahari kandi aracyashoboye ariko hari n'ubwoba bwo mbona nk'aba bantu babona bakavuga ngo mbese ko umusaza ageze mu zabukuru agize nk'uko yagira uburwayi bugatuma atashobora gukomeza kuyobora uwakurikiraho ninde nk'uko umusesenguzi Bernard Sabita bisobanura ngo ni gahunda y'ibanga ya Museveni yo kuzana umuhungu we kumusimbura witegereje imyaka perezida afite agiye kugeza mirongo inani nibwira ko nka we yumva ko imbaraga n'ingufu zo gutegeka igihugu ubundi zaba ziri gukendera kandi ngira ngo iyo yitegereje ibimaze kubaho mu bihugu nka za angola aho perezida wamaze imyaka myinshi yaje kuzungurwa n'umuntu yari azi ngo arizeye uwo muntu yashyizeho ko yaje kandi kumuviramo ikibazo ndetse akamufunga no kumufunga so perezida museveni nk'umuntu uzobereye ibya politiki cyane ngira ngo yibwira ko ndetse no mu ishyaka rye nta muntu wabona we yakwizera nkaba mbona choice afite yonyine aho yagiramo icyizere koko ko ari uyu muhungu muri iki gihugu atangiye kugaragaza ko yifuza kuyobora uganda generali muhozi yiyegereje cyane perezida paul kagame w'u rwanda muhozi akaba yaragize uruhare runini rwo kuzahura umubano hagati y'u rwanda na uganda kubera ubucuti bwihariye afitanye na perezida kagame yita nyirarume ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
umunyapolitiki ingabire victoire muhuza uyobora ishyaka dalfa umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu rwanda arasaba leta gushyiraho komisiyo yigenga y'iperereza ku yicwa n'iburirwa irengero ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu mu nyandiko ndende yasohoye mu gitangazamakuru cya Al Jazeera aravuga ko yifuza kuzirikana abo yakoranaga nabo bishwe cyangwa bakaburirwa irengero uyu munsi nifuje ko tubazirikana ariko tukongera tugasaba inzego bireba hano mu gihugu cyacu ko imiryango yabo inshuti zabo ndetse n'umuryango mugari nyarwanda ukeneye kumenya ese abantu bishwe bazira iki bishwe nande ese abantu baburiwe irengero bari hehe kugeza uyu munsi imiryango yabo ikeneye kumenya aho abo bantu bari natwe inshuti ndetse n'umuryango nyarwanda no kugira ngo ndetse tunasabe ibyo bintu byongere kuba mu muryango nyarwanda ko umuntu nka vena umwana w'umusore w'imyaka mirongo itatu batubwira ngo yabuze umwana w'umusore nta serime akicwa ku bintu bidasobanutse agatwarwa abantu bareba bugacya abantu bakabona umurambo we onifasi twagira imana abantu bakamubura ari muri gereza ni ibintu bidasobanutse ubundi bitagomba kubaho muri iyi nyandiko wanditse ku gitangazamakuru uh, cya jazira uravuga uti inzego z'iperereza iperereza nta gisubizo ziratanga kuri ibyo bibazo ariko mu by'ukuri ntabwo bivuga yuko zitabikoraho iperereza ku bwawe wamaze kwanzura ko byarangiye zatereye agati mu ryinyo hari n'igihe nigeze kuvugana nabo barambwira ngo no muri amerika ngo hari amadosiye abaho ngo akarangira ngo abantu bapfuye batamenya ababishe bikarangira abantu bazimiye ntababishe ntabwo icyo ngicyo ari igisubizo umuntu yakwicara ngo yumve kimuhaye amahoro yumve atuje nureba igihe abo bantu bazimiriye ni hagati y'imyaka ya bibiri na cumi na karindwi na bibiri na cumi n'icyenda abantu bane barabuze abandi bane baricwa hanyuma ukambwira abantu bose ugasanga ni abantu twakoranaga twari kumwe mu ishyaka rya opozisiyo none se ko nta wundi muntu wo mu ishyaka ryo ku butegetsi wigeze agirirwa ibikorwa nk'ibyo ngibyo by'urugomo donko niho twibaza niba rero ari ibikorwa byibasira abantu batuvuga rumwe n'ubutegetsi niyo mpamvu tuvuga tuti nimudusobanure kuko ari twebwe bibaho byonyine birumvikana n'abandi bantu bagiye bicwa cyangwa urwengero ariko njye ndibanda kuri abo bantu noneho n'ubyo byagiye bikorwamo ugasanga ari ibintu bidasobanutse nyine mpamvu twe dusaba ntibadusobanurire hakenewe ko ukuri kugaragara niyo mpamvu uyu munsi nk'uyu muryango w'abibumbye wawushyizeho kugira ngo mu bihugu byose hakiremo ibikorwa nk'ibi ngibi bihagarare kandi abantu bajye bamenya ukuri ku byabaye muri iyi nyandiko nanone uragira uti ndahamagarira leta yanjye gushyiraho komisiyo yigenga y'iperereza ku mfu no kuburirwa irengero kw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi harimo inshuti zanjye n'abo twakoranaga ushingiye kuri iyi mvugo birasa nk'aho nta cyizere ufitiye inzego z'ubutabera z'u rwanda madamu victoire ntabwo bikwiriye ko abantu bapfa buhere bikarangira gutyo nta nubwo binahesha isura nziza y'igihugu cyacu ngo byaba byiza nibura bavuze bati uyu ngundi wari icyo twamenye uyu ngundi ariko ntabwo bashobora kumvikana ko mu bantu barindwi haburamo nibura n'aka imwe n'umuntu umwe bashaka kuvuga bati dore uko byamugendekeye siridiyo yishwe saa kumi saa kumi abantu bari aho ku bitaro abantu bareba hanyuma abantu bakambwira ngo ntabwo tuzi abantu bamwishe kugeza uyu munsi inzego z'u rwanda tuzi uko zikora zishinzwe umutekano polisi inzego z'iperereza ntabwo kugira ngo nzumve ko izo nzego zose nta n'umwe urashobora kugira icyo ashobora kutubwira cy'ukuntu siridiyo yishwe ku manywa y'ihangu anselme batwaye muri gare habona hanyuma batubwire ngo nta muntu n'umwe ugize ushobora kumenya uko byagenze ntabwo ibyo bintu byumvikana none se niba ari uko bimeze urumva iyi komisiyo usaba uvuga yashyirwaho na bande yagibwamo na bande ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwabishyiramo bugashyiramo izo nzego zose zinyuranye bakareba bagashyiramo ariko icyo dukeneye ni icyifuzo ntanga nta nubwo n'abategeka bo bagomba gushyiramo ariko nzi ko dufite abantu bafite ubuhanga mu gukora iperereza ku buryo bashobora kumenya ukuri kw'ibyabaye bagafasha kumenya umuryango nyarwanda ndetse na ba nyir'umuntu akamenya uko ibintu byagenze ariko abo bahanga uvuga nibo bari mu nzego z'iperereza zirimo zikora ubu ngubu urimo kunenga ko ntacyo zakoze madamu victoire icyo nsaba hashyirwaho komisiyo y'umwihariko dore ko tunavuga ngo bugende mbaze rib gusa cyangwa bugende mbaze polisi gusa cyangwa igisirikare ntibashake muri izo nzego uko ari eshatu bashyiraho komisiyo ishinzwe gusa nibura gukurikirana abo bantu baburiwe irengero kugeza uyu munsi batigeze bashobora kugaragara ahantu bari abo bantu bishwe bitigeze bishobora kugaragara kandi batwaye ku manywa y'ihangu bavuge bati noneho ni ikibazo tugiye kubonera igisubizo niyo mpamvu navuze ni ku bw'ineza y'igihugu cyacu kugira ngo isura yacu igaragare neza ku bw'ineza y'igihugu cyacu niba niyo mpamvu mbasaba ngo babikore mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika rivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze umwanya w'ikiganiro kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
butamu sana, matunda ya bon. Eh, hey, shofe, nishole, fruit za butamu mama.
Eh hey, bwana, mwenye anajua kuna matunda ya butamu anisogelee. Jua hapa mimi nakwambia koshi na jaa.
Eh hey, bwana, mimi niko hapa. Niko na maembe ya butamu mu region yote. Ah. On.
Hizi ni butamu kweli. Oh, ona. Nikukatie kama morso uonje. Mm. Unapita unafanana na orange kama hii.
Aha.
Eh, ona na hizi michungu.
Minini?
Michungu ma orange. Ununua na hizi mama. Mm.
Madam, ile ya kusaya ni ya rusangi.
eh, nduwi rusangi kabisa. Jiwihenze.
Jiwera.
Ndagoha imyembe ingahe?
Siwezi atauza hata tunda hata moya kwa watu wa Rusangi. Afuta lakini haya Mungu wangu. Hata kama mganga aliniambia seme kama sikule mafruhi ndakufa, mimi nikaanza kufa. Eh eh eh, mama mnaniuliza mimi nitafanya we.
None ivyamwa byanje kubona bitasa neza biraba.
Eh eh, unaanza tu kuisogelea nitoshe hivi mabuchafu yako kule.
David bibi nangore. Mara hivi mimi. Unashobora kunsetera ivyamwa kubera ko uramenera ibintu. birumvikana kandi n'uburenganzira bwawe bw'uko udashaka kumushorera ariko sinumva igituma urinze unyononera ibintu nk'uko nyewe batu ya rusange mnatufika ndo mshingo tunatanja watapika sasa He? na kale kasoko ke mshafanya kule ke munenda mnatuiba vitu kisha tena nyie watu ya kwenu ndio wanakenda vibeba wanavituuzishia ngo kubiba ibyo uri kuravuga ni bibi e, niko nasema ni viki tushabajua kenye mlifungulisha soko juu mko mnakamata vitu yetu yote na vya mshamba na masamaki yote pasi yote mnakamata chakula mnabeba na kule kwenu mnavisha fasilima ala maana hicho ni ariko murubahuka ivyo uriko uravuga urabifitiye ivyemezo wewe make mimi hata kwanza jua nini napoteza wakati wangu niko naongea na mtu sawe Ah, na japo ni kwangu na mtu mwenye ananipatia kama free za kwanza za butamu mairejo kuna kwa ananipatia kwanza kubei chini sawa wagira uko ushaka mugabo ntusubire kunyagiriza ibintu utazi mbona lakini nzo yako hapo iko wapi bandu eh Messi amie huyu Eh, eh, wita shete.
unaona na Eh.
ule make njoo wangu mbene uyu wavuga ni we kugurisha ko ivyabo
bikwaye baba ko nizera ko hari ikindi umpamagarira naho ubundi rwose niba uri kumwe n'uno mudamu sha ni nkaho wegere ku ruganda rw'imbuto pe Aha. Ule msahabu usijitie hata kwanza kama iko hapa. Inaonyesha matunda yako uko na nataka maneno.
yo ese kuki utambwiye kare ngo nkubikire imbuto nziza koko ntabwo rero ko nsigaranye ino myembe ibiri yonyine kenge ntabwo nayiguha pe kuko uri umukira wanjye Mm.
ntabwo rero ko yangiritse se Mungu wangu, tunafanya nini? Maki hivi mimi natenda sina embe.
ariko se imyembe si ndiyi ntabwo ubona ko hari imyembe myiza Sitaki ya uma mama, sitaki hata.
uzi ko uyu mudamu ariwe wa mbere u- uranguza imyembe muri aka karere Kweli?
yego yego yego yego uyu mudamu uzi imyembe ye aka Kweli?
karere kose iri soko niwe urifite ya myembe yose myiza ngo ujye ugura uyu mugore niwe uba wayimpa niyo mpamvu uja nawe uri kuvuga gutyo Messi, mbona sikuwa nakuwa nakuwa kiduru hivi?
ushaka n'ikintu uvuze ntabwo nyabicuruza pe
Hivi unajua kwenye uma huu mama anatoshaka vitu yake. Maki auelewe tu.
ariko si shope uzi ko nzi gusobanutse ni wowe muntu wenyine utazi koperative ifite ibiti ibihumbi by'imyembe yatangijwe n'uno mudamu yafatanyije n'abanyamuhumuro n'abandi b'abadamu b'ibihugu Usiniambie. Ule njoo mwenye kila mtu anitaka se boss lady.
Ah, nk'uyu nguyu rero Hey mama eh.
Ah, wowe ugere ku kirombe cy'imyembe none uri muri mama nararaye Mungu wangu ninje nikamata.
ukuntu nari nzi ko uri umuntu w'umusimu utekereza ibintu bifite akamaro naho ubundi imitekerereze nk'iyo yawe ni imitekerereze ishaje idindiza ubucuruzi bwo muri aka karere apo Sasa unaniacha? Mama, ndeza kuongelesha kidogo. Uti? Nikuongelesha kidogo ma.
nyarutsa barampamagaye ku telefone abakiriya bambuze eh ndio mama eh, nili- nilikuwa naomba nisamee vitu nilijikamata kwako mama mi naomba nisamee sana vitu vitushajitia amo vinatumaka hatutoona valia ya vingine na vinatufaa vipofu venye avapendi una viali unisamee mama wangu eh, nilikuwa nasema na ma sasa nipatie ile maembe niziuze yo barayitwaye yose bahejeje kumpamagara kuri telefone ehe n'amahera bahejeje kuyandungikira nta kundi nyene urihombe cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac Kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba ntaho tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika nshimire nadia taha wamfashije kwegeranya ayo makuru kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
It's MP Records. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agataro kaburaga kabonekeye benshi aha kabo myiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara